iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi ni kuwa kane tariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni saa kumi n'imwe n'igice mu burundi no mu rwanda inshuti zacu ndabashuhuje mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi nk'uko mubizi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyangwa abo mu butungane nta kintu kinini yabashatse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryapfuye hejuru uwo ni ku bwayo faustin umuyobozi wa forodebu nyakuri mu ntara ya kirundo mu burundi ku ifungwa ry'umukuru w'urubyiruko w'ishyaka ryabo muri kirundo ni mu kanya mu makuru ikaze ku ijwi ry'amerika amakuru rero turayahera hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na alphonse ndayikengurukiye
ndabaramukije mwese perezida obama arabandanya gusigurira abiriko baranebagura y'amasezerano leta zunze ubumwe za amerika na bya bihugu bitanu rutura byo ku isi baherutse gusinyiranira ku munsi wa mbere ari abarepublike n'abademokrate bavuga ko ayo masezerano atazobuza irani kubandanya gukora iporogaramu yo gukora ibirwanisho runyanganda perezida obama wewe yavuze ati ayo masezerano yatumye hatorerwa inyishu ibibazo byari bibangamiye umutekano w'akarere n'amakungu bidaciye mu nguvu atariko rero irani izoguma ari umwitwariko kuri amerika ati kandi ayo masezerano iyo ataba twari gusubira mu ngwano muri karya karere perezida obama kandi azogendera igihugu cya etiyopiya muri ukwezi aho azonashika ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika buzaba bubaye ubwa mbere umuperezida wa leta zunze ubumwe za amerika agendera icyicaro cy'iryo shyirahamwe urwo rugendo kandi ruzomushikana no muri kenya muri ibyo bihugu byose perezida obama azovugana n'abategetsi ibijyanye no kurwanya iterabwoba ku isi gukomeza iterambere hamwe na demokarasi kuri uyu munsi wa kane inama nshingamateka y'ubugirigi yemeje ya nteguro y'itegeko yari yashikirijwe na leta kuri wa mugambi w'ubutunzi ibihugu vya buraya biherutse kumvikana n'ubugirigi iyo nteguro y'itegeko yemejwe n'amajwi amajana na mirongo ibiri n'icenda bayemeye hamwe na mirongo itandatu nane bayahakanye iryo tegeko ryemejwe no munsi ryemejwe no munsi risaba gusubiramwo ivy'amakori n'amatagisi kugira ngo kugira icyo bahinduye ku mahera y'abakukurutse hamwe rero no gukurikiranira hafi ingena amafaranga ya leta akoreshwa ku munsi wa gatatu igipolisi cya mexique cyazirutse mu gisagara cya badiraguato mu gikorwa cyo guhiga wa munyororo karuhariwe mu kudandaza ibiyayura umutwe joachim el chapo gazman yatorotse umunyororo wa altiplano mu ndwi iheze amabarabara rero yazindutse yugaye kugira ngo bashobore guta muri yombi uwo munyororo ibyo rero ni bisa n'ibibangamiye cyane perezida wa mexique enrique penya nieto kuko yari yiyemeje kurwanya abadandaza urumogi muri abo nabo hakaba harimo uwo joaquin el chapo muri leta ya colorado inama rubamba igizwe n'abajenama cumi na babiri irikiriga urubanza rwa james holmes wa muhungu w'imyaka mirongo irindwi yica abantu cumi na babiri mu nzu baraberamwo amasenema mirongo irindwi nabo bagakomereka aho haheze imyaka itatu abo muburanira bavuga bati abaganga bamusuzumye indwara zo mu mutwe basanze kandi afise ingorane ariko abamwagiriza bobo bati naho yaba yararwaye ubu icyo gihe yakora icyo caha yari akomeye ibyo rero ngo birashobora gutuma acigwa urubanza rwo gupfa perezida wa nigeria muhammadu buhari aherutse guhindura intwazangabo mu gisoda cya nigeria kugira ngo ashobore kurwanya wa murwi boko haram perezida wa nigeria rero yahinduye izo ntwazangabo kubera bazi neza icyo kirere kandi bazi gukorana n'abantu baba muri ako karere kugira ngo bashobore kurwanya uwo murwi boko haram umubukuru w'ibanki nkuru ya leta zunze ubumwe za amerika nawe janet yellen yamenyesheje ko mu gihe inama nkenguzamateka na nshingamateka za amerika yobandanya ishaka kwama ishinze ijisho ingene iyo banki ikora ryoshobora kuyibuza ubwingenge bigatuma vyonona ubutunzi bwa amerika bikanazingamika n'utwi- n'utwitwarariko twose ibanki nkuru ya amerika iri kwiragira kugira ngo ubutunzi n'imiryango hamwe n'amashirahamwe ya amerika bikomere ivyo yabishikirije mu gihe jeb hensaroling eh, n'abandi ba republicain bariko baragira amatohoza ku nkuru janet yellen yanse kubaha ivyo navyo ngo vyari guhava vyonona itohozwa rindi ryariko riragirwa n'ubushikiranganji bwa amerika bw'ubutungane abashigikiye ico ciyumviro bagize bati iyo banki irakeneye ubwigenge kugira ngo ishobore gufata ingingo zishira imbere ubutunzi n- naho rimwe rimwe usanga bidahuye n'ivya politike cace kigendajuru ca leta zunze ubumwe za amerika new horizon giherutse kurungikwa mu kirere n'uruganda rwa leta zunze ubumwe za amerika rujejwe ibigendajuru arirwo naza catanguye kurungika amasanamu ya mbere cafashe kuri kuri ca kinyenyeri pluto
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook radiyo yacu voa amakuru noneho mu karere k'ibiyaga bigari perezida yoweri museveni wa uganda yashoje uruzinduko rwe rwa mbere i bujumbura nk'umuhuza mu bibazo bya politiki by'uburundi asize minisitiri w'ingabo ze crispus kiyonga kugira ngo akomeze amuhagararire mu biganiro hagati ya leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo ibiganiro bikomeza uyu munsi ibindi bisobanuro na tabita mukamusoni Okay, mwicare. Sit down.
perezida yoweri museveni yamenyesheje ko leta n'abo batavuga rumwe bemeye kwicara bakaganira ku bibazo bihari kandi mu buryo bwihuta Number two, in the past, the government has extended uh, the, the, the dates for elections in order to allow the negotiation. But unfortunately, there was a problem of the mediator. who has not ikindi accepted umukuru w'igihugu all the cy'ubuganda sides.
akongera akaba So umuhuza some- w'abarundi mu sometimes bibazo bya mediation politike was bihari ubu lost.
yamenyesheje But they have now ni uko ngo muri agreed kahise to leta y'u Burundi yunguruje amatariki y'amatora kugira habe ibiganiro ariko ingorane yahabaye ni ukutumvikana ku bahuza ku mpande zose say, and I will say no more. I thank you very much.
urugendo rwa yoweri museveni mu burundi ngo rwagize akamaro impande zose zirabihuriza ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu edward uwimana avuga ariko ko amatora azobandanya nk'uko vyateguwe Eh, umubonano twavuga ko ugeze ku bintu bishimishije kuko asabye yuko ibiganiro vyobandanya ivyo rero twibaza yuko leta nivyo yamye ivuga ko ibiganiro ari vyiza imbere mu matora nyuma y'amatora ni ukuvuga rero yuko babigenze neza mwumvise ko agiye no kurungika uzoza kumuhagararira muri bino biganiro kugira ngo abandanye eh, tuganira O, ivyo vy'umukuru w'igihugu kwitoza no kutitoza ico kibazo cararangiye murazi yuko o, eh, n'inama y'abakuru b'ibihugu bamuze ico ivuga ko o, rero kitakira ikibazo ico amatora muzasubiza inyuma aya ategekanijwe amatora amatora ategereza kuba hisunzwe eh, ibiganiro kandi hisunzwe cyane cyane ibwiza shingiro ry'u Burundi tukisunga ah, n'ingendo nziza y'ibiganiro mugabo taza gusubiza inyuma no gutuma umukuru w'igihugu cyangwa izindi nzego zitera kubiri n'ibwiza shingiro abatavuga rumwe na leta bo babona ko ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza kidaharirwa ko umushingamateka karori nditije avuga ko icizere bafise ari uko ibiganiro bizoshobora gufasha kugira leta n'umugambwe snidfdd bisubireko atawumva ngo hatabaye iki ngo sinkora iki ni ukuvuga rero tuzokwicarana hama twerekane tuti ibibazo nyamukuru tuharira ko ni ibi n'ibi n'ibi n'ibi ni ukuvuga yuko amatora y'itariki mirongo ibiri n'imwe muzoyajamwo hamwe na bya bindi byavuye mu matora y'itariki mirongo ibiri n'icenda nayo twa gatandatu mwaravyemeye Eh, perezida museveni yavuze ati mwebwe muri opozisiyo mwe mutavuga rumwe na leta nimwerekana yuko koko amatora yabaye itariki mirongo ine n'icenda atari amatora akurikije amategeko amatora yakumiye abantu amatora yaranzwe n'ubusuma amatora yaranzwe n'iterabwoba ataho nta nkeka mubyerekanye amatora azosubirwamo urumva rero twebwe turyamanye agahiye kuko bibaza ko ivyo birego tuzobironka eh, kandi bikwiye ibijanye n'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ni ukuvuga ngo cavuyemo mwebwe ubu ico ntikikiri ikibazo iwanyu umukuru w'igihugu kirazira kazirirwa yuko eh, yiyongera ikiringo ca gatatu ko giteye kubiri n'amasezerano yarusha giteye kubiri mbere n'ibwirizwa shingiro umugambwe snddfdd bo bavuga ko ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza kitazoharirwa ko ategerezwa kwitoza pascal nyabenda ni umukuru w'umugambwe snddfdd mu byamuzanye nta kintu na kimwe cyo gusubiza inyuma cyangwa guhagarika matora carimwo ni ibiganiro nyene tuzobandanya kuko twari twabitanguye kuko murazi ko n'ubwa mbere ibiganiro byarabaye kandi n'amatora araba mu mugambi sendi defite rero twebwe twavuze yuko tuzobandanya twitaba ibiganiro mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike nabo nyene bari batumiwe bavuga ko banezerejwe n'ivyo uwo muhuza mushasha yashitseko petero claver mbonima atewa amakenga ariko no kubona ikijanye n'amatora ataco yakivuze ko kandi ariyo yatumye haba ingorane mu burundi perezida museveni mbe- yabonye yuko ariho bimwe bimwe batashoboye gushikako cyane cyane nk'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariko cya- arico cyateye ingorane wewe yashoboye kukivugako aragira ati kw'icyo kintu mutagishitseko reka rero nzendungike uzoza kubandanya ibiganiro twabonye bitohera mu munsi umwe mu minsi ibiri ah, turonke umwanya ukwiye kugira ibyo bibazo byose mutashitseko mutaravuga mubivugane twebwe ibyo twabonye yuko ari ingingo nziza ariko rero hakaba ikintu kinyegeje ntibigeze bavuga yuko amatora azobandanya cane cane ay'umukuru w'igihugu ariyo ngorane iteye vyose ikiboneka ni uko impande zose zitatahuye kumwe ibyo perezida yoweri museveni yabashikirije uruhande rwose rwatahuye ibyo rwari rwifuza i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika umuyobozi w'urubyiruko rw'umugambwe forodebu nyakuri mu ntara ya kirundo ernest muhizi yatawe muri yombi umushikirizamanza mukuru wa parike ya kirundo ntaratangaza icyatumye amufunga ariko forodebu nyakuri yo yemeza ko ngo aregwa gufatanya n'abaherutse gutera mu kayanza iyi nkuru turayigezwaho na jean bosco ndarurinze Ernest Muhizi benshi bazi ku izina rya Fiston asanzwe arongoye umugambi Frode Munyakuri muri komine Kirundo ariko akaba ahanini azwi ko arongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo ari mu gasho ka parike ya Kirundo kuva ku mugoroba w'uwu wa kabiri yahagaritswe na Gerard Niyokindi umushikirizamanza mukuru wa parike ya Kirundo ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza uwo mushikirizamanza icaha iyo ndongozi y'umugambwe Frode Munyakuri yahagaritswe ko akaba yaduhaye isango ryo kuri ubu wa kane ko ariho ashobora kugishikiriza faustin ku bwayo arongoye frode bunyakuri mu ntara ya kirundo avuga ko bamaze kuganira n'abajejwe intwaro n'ubutungane bahavuye bamenya ico ernest muhizi yoba yafatiwe kandi ko atankeka bizeye ko azokwezwa n'ubutungane abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyangwa abo mu butungane nta kintu kinini yabashambitse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryavuye hejuru twizeye neza yuko ubutungane buzobona yuko iryo rimena nyatanahamwe rishobora gushika ko rizohava umurekura bidatevye ntirementanya rimeze gute bavuga ko iyo bariko arakurikiranwa ngo ku bantu ngo bavuze yuko ngo bafatiwe ngo mu ntambara ngo baba bamuvuze yuko ngo yoba yararimwo igitangaje ni uko abantu bose baba ngaha mu ntara ya kirundo nta munsi n'umwe batamubonye yama ngaha tukaba mbere dufatiyeho n'umwanya wo kugira ngo duhumurize duhumurize abanywanyi aho bari aho bari hose bagumane umutima mu nda bamwe mu baserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu kirundo bamaze kumenya ifatwa rya ernest muhizi baciye bafata ingingo yo kwitura buramatari w'intara ya kirundo jean bosco nkeraguhiga aserukira ishirahamwe fonarek aravuga icatumye bafata iyo ngingo twumvise yuko baraye bafashe eh, umunywanyi w'umuganga wa Frode Nyakuri eh, twebwe eh, twashe twagira tugenda kwabura amatari eh, kubera kuko twari tumaze iminsi twumva ko hariho n'abandi bashobora kuba barafashwe eh, bavuga yuko boba bakorana n'ikiroberi eh, ikiroberi eh, bavuga yuko caciye mu kayanza eh, ariho bateye mu kayanza ntitwanse ko ubutungane bukora ariko nibukore mu muco eh, ata muntu n'umwe ahohotewe canke ngo hagire abinyegeza inyuma eh, y'ivyo bitero vyabaye mu kayanza kugira ngo abo bose batavuga rumwe eh, n'ubutegetsi ngo bahave bagwa mu mporera tugasaba rero abajeje intwaro eh, gukurikirana hagufi bagatwarira bose eh, ataguhengama reveriano nzigamasabo buramatari w'intara ya kirundo avuga ko atabaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yakiriye ku buryo bwihariye akavuga ko yababonye mu biro iwe bari kumwe n'umuvyeyi nyina w'uwo munyapolitike yafashwe aje kubaza ico umwana wiwe yafatiwe buramatari akavuga ko uwo mukenyezi yamurungitse kubariza mu butungane inyishu uwo mukenyezi yaronkeye hamwe n'abo buramatari avuga ko ari abamuherekeje ariko atamenye ko bari baje nk'abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika minisiteri y'amashuri mato n'ayisumbuye mu burundi iramenyesha ko ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa munani gutaha amashuri yose yo mu gihugu agomba kuba yashoje umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na cumi na kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo ni kimwe icya kabiri abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu batabashije gukora ikizame cya leta kibaha uburenganzira bwo kujya mu mashuri yisumbuye bazahabwa umwanya wo kugikora ni inkuru ya fidelite ishatse Ico kibazo ca leta co mu mwaka wa gatandatu gitanga uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'indwi cakozwe itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibibiri na cumi na gatanu yamara mu gihe iyo tariki yahuriranye n'imyerekano yamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza hariho abanyeshuri bataronse akaryo ko gikora na rige abanyeshuri bamwe bamwe mu gisagara ca Bujumbura wasanga babo mu micungararo iberamwo iyo myerekano abandi nabo bakaba bari barahungiye mu bihugu bibanyi mu kiganiro rero yahaye abamenyesha makuru umuvugizi w'ubushikiranganje ubushyikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard avuga ko abatakoze ico kibazo bazogisubirigwamwo abasanzwe ari mu Burundi bazogikora itariki 6 z'ukwezi k'umunani mwaka 2015 nayo abari hanze y'igihugu mu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi ngo isango bazokorerako izomenyeshwa hanyuma mu gihe hariho abanyeshuri bahunganye n'abavyeyi babo bakaba batashikiye mu makambi y'impunzi tubajije ko hamwe boja gukora ico kibazo bokwakigwa umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard yatwishuye ko ivyo vyega abazoba bariko barakoresha ico kibazo turafise urutonde rw'abana batakoze ikibazo abari mu makambi turabafise urutonde abatari mu makambi nta rutonde dufise muri icyo gihe uzoca yinjira uwo munsi kubera yumvise ko hari konkuru abatunganiriza ikibazo nibo bazoheza bagaca urubanza bafatiye ku byo bazoba bafise by'imyidondoro n'ibindi mugabo ni ikibazo cyuguruye nk'uko na mbere byari byagenze abanyeshuri twari twabarekuye gukorera mu bibanza bibegereye aho bumva umutekano wabo ukwiye hambavu y'ivyo ubushikiranganje bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye bumenyesha ko amashuri yose akukira ubwo bushikiranganje ategerezwa kuba yahejeje umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuko ibihumbi bibiri na cumi na gatanu itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani iyindi tariki yatanzwe n'ubushikiranganje bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye ni isango y'itariki itatu gushika itariki itandatu z'ukwezi k'umunani izokorerwaho ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza naho ayo matariki atanzwe mwamenya ko gushika uno munsi hariho amashuri atarasubira kugurura imiryango yayo ayandi nayo akaba yatanguye kwiga ukuri kwamye inyuma y'amatora y'abantuzi b'amakomine yo kuwa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu kuri ivyo ishirahamwe silebe rimwe mu mashirahamwe ahurikiyemwo abigisha ribona ko ubumenyi bugiye gutituka Jerome Bizindavyi ni umunyabanga mukuru wa SLEB.
Abayobozi bariko barita ku rutare kugira ngo barabe ko umwaka w'ishuri wohera. Twebwe nkuko turi mw'ishirahamwe ry'abigisha tugira tuti ego mu mwaka w'ishuri nuhere ariko murabona ko namwebwe ingene uri kurarangira si ibintu bishemeye ko ubumenyi abana bahora baronka mu gice ca gatatu sibwo bazotahana.
Mu gihe ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kizokorwa kuva igenekezo rya gatatu gushika igenekezo rya gatandatu kwezi k'umunani ishiramwe rirukiremwo abigisha abigisha SLEB ritera kamo ubushikiranganje bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye gufatira ku vyigwa vyatanzwe mu gice ca mbere n'ica kabiri kubera ko ari ivyo bice vyizwe neza ubushikiranganje buraba ivy'indero bugerageze bushira hamwe ivyo vyose buheze bugitunganye bwisunze ibiriko biraba n'ivyabaye bugafatira ku vyigwa bwibaza yuko abana bose bo barabonye ivyo navyo biroroshe urabaza abayobozi abayobozi nabo bakabaza abigisha ati mbega porogaramu mwazigejeje hehe nibaza ko ariyo iyo ntumbero ariyo yoba irashe cane cane kuri aba baheza bitegurira kuja muri kaminuza baravye ivyo bihuza bose cane cane mu gisagara boraba ivyo bice bibiri si rya mbere biba harabaye amagume mu myaka iheze ntibaharura ibice bitatu mugabo baratunganya ibyigwa ku bice bibiri ku bijyanye n'ako kamo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard amenyesha ko amashuri ahamagarirwa nyabu na guheraheza intonde z'ibyigwa ngo kubera ko amategeko avuga ko icyo kibazo gitegerezwa kwisunga urutonde rwose rw'ibyigwa mu bisanzwe ico kibazo gikorwa n'abanyeshuri baba baronse impapuro z'umutsindo z'amashuri yisumbuye mu gihe vyoshika insango y'ico kibazo igashika hariho amashuri ataratangizwa impapuro z'umutsindo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye avuga ko atakibuza ko abava kuri ayo mashure baza gukora ico kibazo ca leta mu gihe rero vyoshika hariho nk'imvo ziboneka iryo shure tutarikizogera bataratanga ayo madiplome abo banyeshuri birashoboka ko bazokora ico kibazo mugabo murazi ko amanota ya examen d'etat ni amanota no- ari mu ruhande rw'ubushikiranganji ishure na- naryo rikaba rijejwe amanota ryitangiye ryonyene ayo mu kibazo ca leta rero ntazomenyeshwa ishuri hamwe vyoshika ayiwabo atarasohoka tubahirije ko tuzakora ico kibazo abari mu buhungiro nk'uko bitegekanijwe gukorwa kuri ca kibazo ca leta c'umwaka wa gatandatu juma eduard asanzwe avugira ubwo bushikiranganji ahubwo ahamagarira abo biraba bose kwitegura no kuza gukora ico kibazo ku nsango itegekanijwe i bujumbura fidelite yishatse kubw'ijwi rya amerika radiyo y'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi fm ijana na kane n'ibice bitatu na radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda interineti ni radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu noneho tujye mu rwanda abarobyi n'abacuruza amafi yo mu kiyaga cya kivu ku gisenyi bahangayikishijwe n'ibihano bacibwa na polisi ni inkuru ya eric bagira ubusa wari ku gisenyi
mu murenge wa gisenyi mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ku kiyaga cy'ikivu ndahabona abantu benshi cyane biganjemo abagore abakobwa ah, bari gucuruza amasambaza ubu murimo ubona ko wagira ngo nturebe igitsina gabo none ko tugenda tubona ubucuruzi bw'isambaza ari ubw'abagore kuruta ni ukubera ni uko ari wo murimo wacu nta yindi mirimo mushobora gukora twayikora ariko ubwo buri muntu wese n'umurimo yahisemo ubu ni wo murimo tuba dushoboye kumva akamaro k'ikiyaga cya kivu kiri ku gisenyi ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubaroba n'abacuruzi biturukamo twabanje kubibwirwa n'umugore umaze imyaka cumi n'itanu acuruza amafi yo mu bwoko bw'isambaza maze nk'imyaka cumi n'itanu nzicuruza ufite imyaka ingaho ubu ngubu mfite imyaka mirongo ine n'itanu
ubwo mu buryo bw'imibereho bimeze bite imibereho nta kibazo ni ukuvuga ngo zintungira abana nkababonera nayo kwishura ish- kwishura ishuri ntabwo dushobora kubura mituweli cyangwa amafaranga y'abana bo yo ku ishuri uretse ko ubu bitewe n'uko turi kujya kurobera kure niho imisaruro itangiye kubera mike aho ubundi nta kibazo cyari kirimo ikiyongereye kuri ibyo ku bacuruza amafi n'ibindi byo mu kiyaga cya kivu mu burengerazuba bw'u rwanda ngo bibafasha kurwanya imirire mibi mu gihe hari aho usanga yarahazunze ibiva mu kivo bifite intungamubiri nyinshi nta muntu urwaza bwaki acuruza isambaza cyangwa aziroba bityo rero kubera imirire myiza nicyo niho- ni- nicyo kintu dutandukaniyeho n'abatagituriye ikivu Jya ubona hamwe hari ahakiri ba- za bwaki ariko twebwe iwacu nta bwaki ikihaba umurimo w'uburobyi usa n'imwe mu nkingi zihuza abaturage b'ibihugu byombi u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo usanga bamwe mu banyekongo baje mu rwanda gushaka amasambaza n'amafi mu rwanda bayajyana kuyacuruza hakurya iwabo kandi ngo ni umurimo bishimiye Kazi kama uko mwanamke upashwe ili kazi, unapaswa tumika kila kazi utunapata.
ngerageje kwigana uyu muswa y'iri kazi aragira ati akazi ni akazi iyo uri umugore ukora akazi kose kuko iyo uri umunebwe ushobora gupfa uri umukene uyu murimo ni mwiza cyane buri muntu arawishimiye hari abatawukunda ariko ntibazi inyungu zawo ntibazi inyungu dukuramo ni mwiza Tunatosha ndani tu iko bien.
buri kintu cyose ngo kigire icyiza cyacyo n'ikibi ni nabyo biri kubakesha amaramuko mu kiyaga cya kivu mu gihe cy'izuba umuhengeri wiyongera kuroba bikababera ingorabahizi byatumye ikiro cy'isambaza kiva ku mafaranga igihumbi magana ane kigera ku bihumbi bibiri kuri ibyo hiyongeraho amande y'ibihumbi mirongo itanu ku nshuro imwe abarobyi bari gucibwa na polisi irinda ikiyaga cya kivu kubera amakosa bakoze abarobera mu kiyaga cya kivu ntibemeranya na polisi ku ntera bagomba kuroberaho ubundi twaroberaga nibura uvuye ku byapa rabu yashyizeho ifatikanyije n'abarobyi twaroberaga nibura muri metero magana ane usubira hejuru ku muhengeri uvuye ku cyapa bateraga metero magana ane ariko ubu ngubu urebye inzego z'umutekano zirimo zirashaka ko nibura hagomba- tugomba gutangirira kuri metero igihumbi igipimo cyo mu mazi ku barobyi ngo kiragoye kucyumvikanaho bya nyabyo bitari ukugenekereza ikiba kiriho gitangaje cyangwa wenda unasanga ari ikibazo ku mpande zombi ni uko haba ku ruhande rwa polisi nta gipimo ngenderwaho kiba kigaragaza neza metero umuntu afatiweho haba no ku ruhande rw'umurobyi nawe nta gipimo ngenderwaho nawe aba ashingiraho kigaragaza metero afatiweho rukazaca nde ugasanga rero hakora itegeko icyo gihe ugasanga rero biriho mu mpande zombi bibaye nk'ibintu byo kugenekereza uko kugenekereza rero niho henshi umurobyi ashobora gukura ntarenganye cyane ko we ibyo aba avuga eh, aba avuga ko yarenganye ariko n'uwamufashe nyirizina nawe nta gipimo ngenderwaho ahita amwereka ngo wenda wafashwe muri ubu buryo nibyo bigaragaza icyaha kandi urebye ibyo bintu ni ibintu bikorwa nijoro ntibiba ari na ku manywa nibura ngo wenda n'uvuga ko yarenganye ngo yahita agira urundi rwego ahamagara wenda ngo ruze rurebe aho ahagaze n'ibyabaye ubuyobozi buhagarariye abarobyi mu kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rubavu bwabwiye ijwi rya amerika ko abarobyi bitotombera ibihano bacibwa na polisi bituruka kuba bataramenyera imikoranire nayo igikwiye ngo ni ugukurikiza amabwiriza yemeranyijweho hagati ya polisi n'abarobyi bwana boduwe nsibo rurema ahagarariye amakoperative y'abarobyi mu karere ka rubavu hari urengana yagikoba nabi hahandi amafi abyarira hakaba n'umuntu ufatwa amashimuta ubyumvishije yumva ko ari ukuri nemera ko gushimuta ni icyaha kandi ni ikosa kuko polisi yaje kutugira inama no kudufasha gutuma umutekano mu kivu nta mutekano nta terambere nizera ko mu minsi iri imbere kandi twumvisha amakosa dukora nk'abarobyi turi muri koperative rushimusi twigisha ya mitego twavuze kare ntayikoreshe amafi nize ko azaboneka ufatiye ku bisobanuro bya koperative y'abarobyi mu karere ka rubavu bitanga isura ko bakeneye gutanga amahugurwa ahagije ku barobera mu kiyaga cya kivu ibinyuranye n'ibyo bizakomeza gutera bomboribombori idashira hagati y'abarobyi n'abapolisi bashinzwe umutekano w'ikiyaga cya kivu kimwe mu byinjiriza u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo eric bagira ubusa ijwi rya amerika igisenyi ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu rero alphonse ndayikengurukiye aragarutse muri studio agiye kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
ndagushimiye thomas amakuru ajya avugwa muri iki gitondo twabwiye ko perezida obama wa amerika abandanya gusigurira abari baranebagura y'amasezerano ku irwanisho ruhonyanganda leta zunze ubumwe za amerika na bya bihugu bitanu rutura baherutse gusinyinira na irani we akababwira yuko ayo masezerano yatumye haboneka umutekano mu karere kandi bidaciye mu nguvu twaciye kandi ko perezida barack obama azogendera igihugu cya etiyopiya n'igihugu cya kenya muri urwo rugendo azoshobora gushika ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika niyo afurikene ibyo kandi ngo bibazo bibaye bwa mbere umuperezida wa leta zunze ubumwe za amerika agendera icyo cyicaro ikindi twababwiye ni uko kuri uyu munsi wa kane inama nshingamateka y'ubugirigi yemeje ya nteguro y'itegeko yari yashyikirijwe na leta kuri wa mugambi w'ubutunzi ibihugu bya buraya biherutse kumvikana n'icyo gihugu nyine cy'ubugirigi iyo nteguro y'itegeko yemejwe ku majwi amajana abiri na mirongo ibiri n'icyenda bayemeye mirongo itandatu na bane nabo barayahakana iyindi nkuru twababwiye ni uko kuri uyu munsi ejo ku munsi wa gatatu igipolisi cya migizike cyazindutse mu gisagara cya badiraguato mu gikorwa cyo guhiga wa munyororo rurangiranwa mu byo kudandaza urumogi ariwe joaquin el capo uwo nawe ngo akaba yaturutse umunyororo wa atipurano mu ndwi iheze ibyo nabyo ngo byakoze ko perezida henrik penya nieto kuko ngo yari yiyemeje kurwanya abadandaza urumogi harimo n'uwo joaquim el capo ikindi twabwiye ni uko perezida wa nigeria muhammadu buhari aherutse guhindura intwazagabo z'agabo mu gisoda cya nigeria aho ngo kugira ngo ashobore kurwanya wa murwi boko haram akavuga ko izo ntwazangabo nshasha yagenye ngo arizo zoshobora kuvugana neza n'abantu baba muri ako karere
radiyo y'ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro by'uyu munsi birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.